mukomeje kumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira hano i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu muri studio ya gatanu muri kumwe na jeffrey mutagoma hamwe nanjye eugenia mukankusi tubahaye ikaze makuru yacu tuza kubagezaho mu kanya ihuriro sinaredi rigize eh, n'aba- rigizwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi riravuga ko rizajya mu matora ari uko rimaze kugira ibyo ryumvikanaho n'ubutegetsi twebwe muri senarede turifuza gutaha turifuza no kujya mu matora ariko nk'uko twabivuze ntidushaka kuruhinda dushaka ko kugira ngo dushobore gutaha cyangwa tujye mu matora tubanza tukaganira na leta y'i Bujumbura
uwo ni dogiteri jean minani uyobora sinared asubiza ku bimaze iminsi bivugwa ko baba bitegura gutaha mu burundi
igihugu cya togo cyashyizeho itegeko rikaza inzitizi ku myigaragambyo
amerika irizeza ko amasezerano mashya na turukiya azoroshya umwuka mubi akazanagabanya impungenge za ankara mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa siriya
urukiko rwa nigeria rwategetse ko omoyere sowore wahoze ari kandida perezida hafungwa iminsi mirongo ine n'itanu hataraburana mu gihe hagikorwa iperereza ku kuba yarahamagariye revolisiyo aya rero hamwe n'andi makuru twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu mwanya mugume hafi ya radiyo yanyu
amakuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turagezwaho na eugenie mukankusi urakoze geoffrey amakuru tuyahere muri siriya ku bijyanye na n'ibitero bigabwa uh, muri siriya leta zunze ubumwe za amerika irizeza ko amasezerano mashya na turukiya azoroshya umwuka mubi hakazanagabanya impungenge za ankara mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa siriya nubwo abategetsi muri turukiya bareze ubuyobozi bw'i washington kuba bwarabanje kuyatinza abategetsi b'amerika n'abaturukiya bashyize ahagaragara aya masezerano ejo kuwa gatatu nyuma y'iminsi itatu habaye ibiganiro mu murwa mukuru wa turukiya ayo masezerano asaba ishyirwaho ry'ikigo cy'ibikorwa bihuriweho muri turukiya cyafasha guhuza imirimo ishyiraho akarere karimo umutekano mu majyaruguru- mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa siriya aho abategetsi ba turukiya bumvikanishije igishyika kirushaho kwiyongera bitewe n'uko hari abarwanyi b'abanyasiriya bo mu bwoko bw'abakurude deparitoma y'ingabo y'amerika mu ijoro ry'ejo kuwa gatatu yavuze ko ayo masezerano ari intambwe ikomeye n'ubwo yongeyeho ko hakiri byinshi bigikeneye gukorwa kuri uyu wa kane minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa turukiya yaburiye ko amasezerano mashya na amerika agomba gushyirwa mu bikorwa vuba na bwangu umukandida uri imbere mu matora ya perezida muri afghanistani yahagaritse ibikorwa byo kwiyamamaza uyu munsi ku wa kane impungenge ziriyongera ko amatora ashobora kutazaba ku itariki ziteganya- ateganyirijweho ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi gutaha kwa cyenda Muhammad Hanif Atmar wahoze ari umujyanama mu by'umutekano wa perezida Ashraf Ghani yari yaje ku isonga mu bahatanira umwanya wa perezida mu matora. Kwiyamamaza kwa Atmar byavuzweho ibibazo by'umutekano hamwe n'ibyerekeye inzira y'amahoro nka zimwe mu mpamvu zatumye ahagarika. Mu minsi mike ishize abatalibani basohoye itangazo bavuga ko amatora nta kindi aje kumara uretse kubeshya rubanda kandi ko eh, na mitingi z'amatora zishobora kwibasirwa amatora yari yasubitswe inshuro ebyiri kandi perezida gani aranengwa cyane n'abo batavuga rumwe benshi muri bo bavuga ko ah, gukomeza gutegeka binyuranije n'amategeko bitewe n'uko manda ye yarangiye ku itariki makumyabiri n'ebyiri y'ukwezi kwa gatanu urukiko rw'ikirenga rwanzuye ko gani ashobora rwanzuye ko gani ashobora gukomeza gutegeka kuzageza habaye amatora dukomereze amakuru y'ijwi ry'amerika ku mugabane w'afurika urukiko rukuru muri malawi rwatangiye kumva ikirego cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka kuburizamo amajwi yavuye mu itora rya perezida bavuga ko hari ibitaragenze neza ishyaka rinini ritavuga rumwe n'ubutegetsi malawi congress party hamwe n'ishyaka utm united transformation movement yatanze ikirego ku bumamyi bw'amajwi mu itora ryo ku itariki ya makumyabiri n'imwe ukwezi kwa gatanu perezida peter mutarika wo mu ishyaka democratic progressive party yagiye ku butegetsi arushije amajwi make lazarusi cakwera w'ishyaka mcp cakwera avuga ko ari we watsinze kandi ko yibwe amajwi izuba riva abadepite muri togo igihugu kimaze imyaka uh, mirongo kiyobowe n'umuryango umwe cyakajije itegeko rijyana n'imyigaragambyo inzitizi zishyizweho inyuma y'uko habaye ibiterane byinshi by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu myaka ya bibiri na cumi na karindwi na bibiri na cumi n'umunani hagiye haba ingendo za buri gihe zo kwamagana perezida fori nyasembe wiziritse ku butegetsi imyigaragambyo mu kwezi kwa kane yaguyemo umuntu umwe abandi mirongo barakomeretse ni imyigaragambyo yahuje imbaga ubwo abategetsi bakoraga ibishoboka bashaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo nyasembe abashe kwiyamamariza izindi manda ebyiri ku buyobozi mu mpinduka zemejwe n'itegeko inteko ishinga amategeko ejo kuwa gatatu harimo guca imyigaragambyo mu mihanda ikomeye mu mijyi na hafi y'amazu ya guverinoma ibyo ngo ni impamvu zirimo iz'ubukungu hamwe n'iz'umutekano ikindi rero ni uko imyigaragambyo ikorwa hagati ya saa tanu za mu gitondo na saa kumi n'ebyiri z'umugoroba iryo tegeko rinaha abategetsi ububasha bwo kuba bashyiraho umubare ntarengwa w'abakora imyigaragambyo mu mujyi uwo ari wo wose mu cyumweru kimwe urukiko rwa nigeria rwategetse ko abashinzwe umutekano bagumana uwahoze ari kandida perezida hagafungwa iminsi mirongo ine n'itanu ataraburana yatawe muri yombi azira guhamagarira revolisiyo yifashishije icyiswe revolution nawe omoyere uh, ni hashtag revolution now omoyere sowore unenga cyane perezida muhammadu buhari yahagaritswe mu mpera z'icyumweru gishize na serivisi y'iperereza ya polisi juji tawiwo Uh, taiwo mu mwanzuro yemeje ko sowore afungwa iminsi mirongo ine n'itanu ishobora kongerwa igihe iperereza ryaba ritararangira urubanza ruzasubukurwa ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwezi gutaha kwa cyenda sowore havugwaho kuba yararenze umurongo no guhungabanya umutekano w'igihugu ahamagarira revolisiyo itabwa muri yombi rye ryamaganywe n'abanyanigeriya bazwi barimo hore soyinka wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobeli abayoboke ba sowore babarirwa muri mirongo bari bagiteraniye mu myigaragambyo i lagosi kuwa mbere ariko nyuma y'igihe gito polisi yabasandaje ibarashemo ibyuka bijyana mu maso benshi mu bigaragambyaga barahagaritswe
tugushimire Eugene Mukankusi iyi mukomeje kumva na radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mugiye no kuri facebook kuri aderesi yacu radiyo yacu no kuri sita yacu wa eshatu radiyo yacu vowe akadomo komu mu kanya turajya mu karere abanyarwanda makumyabiri n'umunani barokotse jenoside yakorewe abatutsi bandikiye perezida w'u rwanda ibaruwa ifunguye bamugezaho icyo bise impungenge batewe n'amacakubiri arimo kubibwa mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi no kubibasira biyaherekeje umuvugizi wabo basabose philippe amaze kuvugana n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri londres venuste nshimiyimana abo tuvuga ko babiba ayo macakubiri hari jean damascene bizimana wa senerije hakaba nafutari aho ishakiye wa ibuka yo mu rwanda hakaba gatete nyiringabo ruhumuriza hakaba na tomu ndahiro abo ngabo nibo uvuga yuko babiba amacakubiri ariko jean damascene bizimana yavuze ko uwacitse ku icumu upfobya jenoside cyangwa se ukorana n'aba jenosideri arenze umujenosideri icyo munenga iyo mvugo ni iki icyo wumva yibeshyeho ni iki umujenosideri ni iki umujenosideri ni uwakoze jenoside urenze umujenosideri ni iki ntabwo nzi icyo ari cyo ukoze icyaha icyo ari cyo cyose yakurikiranwa ariko numva bitamugira umujenosideri
none se muvuga ko ibaruwa yanyu itagamije kwemeza cyangwa se guhakana ibyo Diane shima rwigara yavuze mu ibaruwa ye Diane ashima perezida kagame ndetse n'ingabo za fpr zahagaritse jenoside ntegura iki kiganiro hari uwumva ijwi rya amerika bambwiye ati nimuvugane umumbariza uti kwibagirwa ibyiza byakozwe n'inkotanyi zabarokoye zikabasubiza ubuzima bumva atari ugutatira igihango wamusubiza iki yakwibagirwa ibyiza wakorewe ni ubuntu buke ntabwo byagombye kubaho ariko nanone nta wakwitwaza ibyiza yakoze ngo akore ibibi yumve ko ibyo bibi bitagomba kuvugwa ni nayo mpamvu twanditse tuvuga tuti ibi bintu ni ibyo kwamaganwa turabyamaganye ubundi aho mbiheruka umukuru w'igihugu yitabazwaga ari uko amazi yenda kurenga inkombe nk'uko babivuga mu kinyarwanda nta rundi rwego mwari gushobora kwitabaza ikibazo twabonaga ari ikibazo gikomeye kigomba kugezwa kuri perezida wa repubulika ikindi kandi perezida wa repubulika wacu tuzi ko ari umuntu ukunda gushyikirana n'abaturage tujya tubona agenda akajya mu manza z'abaturage abarengereye abandi mu mirima abahemukiranye ku buryo ubu ibyo bibazo bakabimugezaho natwe rero twumvaga nta mpamvu n'imwe yatubuza kumugezaho ikibazo gikomeye nka kiriya kigabanya abarokotse jenoside n'ibice ndetse kikanayibatwerera cyangwa kikabatwerera impamvu zayo muri make mwababajwe n'ababatwerera icyaha gikomeye cy'ubufatanyacyaha mu gutegura jenoside yabakorewe byaratubabaje cyane kandi n'ubu biracyatubabaza cyane cyane ko inyandiko zakurikiye ruriya rwandiko twandikiye perezida wa repubulika zikomeza kubisubiramo zibitsindagira niba mwarashoboye gusoma ibyo tomu ndahiro yatangaje nyuma y'aho avuga ko abanditse iriya barwa bose bapfobya jenoside ndetse mu bo yita abakoraborateri aragenda yongera lisite ubu ku bo twari twavuze yanditseho yongereyeho musenyeri jean batiste gahamanyi ndetse akarangiza avuga ngo biracyaza rwose
basa bose philippe yari arimo avugana na mugenzi wacu venuste nshimiyimana uri mu biro by'ijwi ry'amerika i londres twagerageje rero gushaka abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu kugira ngo tubabaze niba iriya baruwa yandikiwe yarabagezeho ariko ntibyadushobokeye turakomeza tugerageze gutahuka cyangwa kudatahuka mu burundi mbere y'amatora yo mu kwezi kwa gatanu mu mwaka utaha ibihumbi bibiri na makumyabiri iki ni ikibazo gihangayikishije abarundi baba bamaze imyaka itanu baba mu nkambi z'impunzi ndetse n'abanyapolitiki leta y'u Burundi ivuga ko ihamagariye abarundi bose gutahuka nta kindi basabye kandi ko nta kindi bayisaba mu runani sinared rugizwe n'amashyaka ya politiki atavuga rumwe na leta biteguye gutahuka ariko habanje kuba ibiganiro umushinga ntahe jean minani uyobora urwo runani yabitangarije mugenzi wacu frederic nkundikishe twebwe muri senarede turifuza gutaha turifuza no kujya mu matora ariko nk'uko twabivuze ntidushaka kuruhinda dushaka ko kugira ngo dushobore gutaha cyangwa tujye mu matora tubanza tukaganira na leta y'ubujumbura abari ku butegetsi bujumbura tukavugana neza uburyo twotaha n'uburyo twoja mu matora ibintu bitashobotse dr binani mu myaka nyine iheze bizoshoboka muri iki gihe n'ibitashoboka naho birirwa baravuga ku iradiyo ngo barashaka ko dutaha bizoboneka neza ko kwari ukubesha ku iradiyo n'abahura bose babwira ko bifuza ko abo batavuga rumwe b'abanyepolitike bahunze bashobora gutaha ubu rero ntibahafite ko tuganira kuko ntawe utaha umuntu we mwavanye ntimushobora gusubira mutaganiriye umunyapolitiki aho ari hose arabanza akaraba ahashitse n'icyo ashaka twabwira ntitwarushe kubera ubuhungiro n'ibyo ubuhungiro buraruhisha ni uko tubona ko twame dushaka gutaha igihe cyose kandi nta muntu w'impunzi adashaka gutaha nta muntu w'umunyapolitiki adashaka kujya mu matora nicyo gituma tuvuga tuti turashaka gutaha ariko tubanza kuganira nta mwaka n'umwe tutigeze dusaba ibiganiro nta gihe na kimwe tugeze dusaba ibiganiro kandi n'aho bukwanka tuzokwama tubisaba kuko nta yindi nzira ihari atari uko twicara hamwe tukaganira dr jean minani ndagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika
turagushimiye nawe frederic nkundikije kuri icyo kiganiro wagiranye nawe reka noneho tujye mu rwanda aho umugabo witwa habyarimana yuvenal utuye mu murenge wa jabana mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali ashimira inzego z'ubutabera avuga ko zamurenganuye nyuma y'uko umugore we arangaranywe n'umuganga bikamuviramo urupfu uyu mugabo aravuga ko amafaranga miliyoni makumyabiri yatsindiye muri uru rubanza azamufasha kugera ku kubaka urugo rwe ni inkuru ya asumutaka wowe ku itariki ya munani z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi nibwo habyarimana yuvenali yajyanye umugore we mukansanga teodeta ku bitaro bya kibagabaga agiye kubyara mukansanga yabyaye abazwe yabyara umwana w'umukobwa nyuma umuryango witegereza ko akanguka ngo bishimane uraheba nyuma y'igihe kinini uwo mubyeyi yaraheze muri koma raporo yakozwe n'akanama k'abaganga yaje kugaragaza ko kubyara cyangwa kubagwa k'uyu mubyeyi nta ruhare byagize mu byatumye ajya muri koma iri tsinda ry'abaganga ryaje kwemeza ko ahubwo mukansanga atahawe umwuka ku gihe aribyo byatumye ubwonko bwe bwangirika businzira ubudakanguka habyarimana avuga ko yafashe umwanya wo gukurikirana umugore we n'ubwo ari akazi katamworoheye mu kubagwa no guterwa ikinya k'umugore wanjye umuganga wamwitagaho yamurangaranye bituma ubwonko bubura umwuka burasinzira ayo makuru nayo nayahawe n'ibitaro bya CHK ubwo nahise mubaho kwa muganga kuko yari ari muri koma n'igihe wasabwaga kumukorera byose mudamu wanjye ntiyavugaga ntiyabyukaga mbese ni ukuvuga ngo yari aryamye aho ari kumuhindukiza n'igihe wagombaga kumenya igihe muhindukiriza ndetse no kumufasha amasuku yose kuko ubwo nubwo yari ari muri koma ariko ubuzima bwakomeje gukora igice kimwe ni ibintu namazemo igihe kigera ku mwaka n'amezi umunani hafi imyaka ibiri yagiye muri koma kuri cumi na zirindwi z'ukwa karindwi bibiri na cumi na karindwi apfa kuri cumi na kane z'ukwa gatanu bibiri na cumi n'icyenda icyo gihe cyose nta wundi wansimburaga n'igihe wahabaga ijoro n'amanywa habyarimana aganira n'ijwi ry'amerika yavuze ko nyuma yo kubona uko uburangare bw'umuganga aribwo bwateye akaga kose umugore we yanyuzemo ndetse bikaza kumuviramo urupfu yahise afata umwanzuro wo kwitabaza inkiko n'ubwo yagiye acibwa intege nabo mu muryango we ndetse n'abaturanyi be bamwemezaga ko nta muntu w'umuturage watinyuka kurega leta kubona urega akarere ukakarega mu rukiko rw'akarere uri n'umuturage w'akarere warangiza ugatsinda akarere bigaragaza ko igihugu cyacu gifite ubutabera busesuye nabyakiriye neza cyane ko ni urugendo rutanyoroheye usibye na famiye yanjye ndetse n'abaturage basanzwe baba bo duturanye abenshi bambwiraga ko ndimo nikoraho barambwiraga bati wa mugabo we urarega ibiki wowe urabona uzatsinda leta uraburana na leta bimeze gute njye nkabwira ntibyo ari byo byose leta ndega nubwo ariyo ndegera ariko nizeye leta y'u rwanda ko ifite ubutabera kandi nzi ko izandenganura ariko abaturage bo ndetse na famiye y'umudamu abenshi bancaga intege bambwira ko rwose ibyo ni imbyihorere ntagomba kureka urukiko rw'ibanze rwa kacyiru habyarimana yabanje kuregera rwanzuye ko atsinzwe kuko nta bimenyetso yari yagaragaje habyarimana wakomeje guhatiriza yahisemo kujuririra urubanza rwe maze urukiko rwisumbuye rwa gasabo ruza kwemeza ko habyarimana atsinze ku rupfu rw'umudamu we rwatewe n'uburangare bw'umuganga wamukurikiranaga urukiko rutegeka ko uwo muganga acibwa amafaranga ibihumbi magana atanu urukiko runategeka akarere ka gasabo aho ibitaro bya kibagabaga biherereye kwishyura habyarimana indishyi z'akababaro zingana na miliyoni makumyabiri y'amafaranga y'u Rwanda Habyarimana avuga ko nubwo yifuzaga ko yagumana n'umugore we bakazafatanya gushaka imitungo ariko nabwo ashimira urukiko rwamuhaye izi ndishyi z'akababaro ruyongeraho ko azamufasha gusana urugo rwe yasanze rwarasenyutse nyuma yo kumara hafi imyaka ibiri kwa muganga rwaje umugore we ntabwo icy'ingenzi ari uko ari ziriya miliyoni zisohoka burya nta kigura umuntu buriya niyo umudamu wanjye aza kubaho tugakomeza twibereyeho uko twari turiho byari kunshimisha kurenza amafaranga gusa natakaje byinshi nk'ubu aho nagiriye mu bitaro hari imitungo nari mfite nabaze hafi miliyoni enye n'igice hafi eshanu z'ibyadutungaga ajya n'umudamu yariraga muri sonde byamutungaga birahenze amapamperise kwishyura ibitaro natakaje byinshi cyane n'imiti imwe n'imwe kuko yafataga imiti ya ihenze ku buryo hagiye nka miliyoni enye hafi eshanu hari imishinga nari mfite nayo intangiye na madamu ahantu twubakaga inzu twari twaraguze iyo nasanze yarasenyutse ni ukuzongera kubaka bushyashya abana nabo bagize imibereho itari myiza habyarimana umaze kugira imyaka mirongo ine n'ibiri y'amavuko asigaranye inshingano zo kurera abana batandatu nyakwigendera yamusigiye akagira inama abaturage bagenzi be baba bahura n'ihohoterwa nk'iryo yakorewe kwitinyuka bagaharanira uburenganzira bwabo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
tugume mu rwanda ahakomeje kugaragara ikibazo gikomeye cy'ibura ry'amazi mu bice bitandukanye by'igihugu cyakora umurongo wa leta uteganya ko umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane abanyarwanda bazaba bafite amazi meza kandi ahagije ku gipimo cy'ijana ku ijana eric bagira ubusa arasubira kuri ibi bibazo mu bice bitandukanye by'u rwanda
ku rufunzo ruvanze n'amarebeho ku kiyaga cyohoha gihuriweho n'u rwanda n'uburundi mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda abaturage barajambagira mu mazi bayavoma uretse kuba bayavoma bakanayakoresha ibitandukanye banayasangira n'inyamaswa ureba aka kantu ubuso gafite ntihazamo nk'inka nk'ijana zikakavuruguta ntabwo umuntu avuga ngo ngategereza bitobanuke ahubwo ahita avoma ajyane yamisitwe n'amaganga n'amase byose agende anywe atekeshe namwe muri ubu ingaruka dufite shefu ni ikibazo biboneka ko giteye inkeke mu murenge wa kamabuye n'ibindi bice bitandukanye by'igihugu kubera ikibazo cy'aya mazi ingaruka zo ntizibura ntabwo amazi yabura ingaruka inzoka ziba zirimo kenshi tujya no kwa muganga uvuga ati nta malariya urwaye urwaye inzoka bakaguha imiti y'inzoka kubera iki kubera aya mazi yewe ndwaye inzoka ya mibe ituruka kuri uyu mwanda w'amazi nyine tuvoma mibe ubwo rero yarandinze pe mfite imyaka mirongo ine n'itanu ariko urabona wabona ko mfite nka mirongo cyenda bitewe n'ingaruka z'ibiyoka imyaka ibaye myinshi ku batuye k'amabuye batagira amazi meza gusa uko utembera ugenda uhura n'amavomero rusange atabarizwamo amazi ubuyobozi bw'umurenge bwemeza ko ashobora kuboneka rimwe mu cyumweru nabwo ntahaze abayanyotewe kubera iri bura ry'amazi n'ay'ibiroho hari abashobora kuyakorera urugendo bayihinduye ubucuruzi nk'uyu musore ugurisha amazi ya cyohoha ku njerekani hagati y'amafaranga ijana n'ijana na mirongo itanu hari icyo bimaze kumugezaho ubu mfite inkwavu umunani nkagira ihene eshatu nakuyemo n'akanyana kamwe naguze ejo bundi ibihumbi ijana na makumyabiri igare mu bugesera rivuze kinini mu mibereho ya buri munsi byagera ku kibazo cy'amazi rikaba ntagereranywa ku bamikoro make iyo moto yacu tugendaho itasaba esasi kuko twayasanze biriya byuma by'abazungu bisaba esasi kandi esasi y'uyu munsi irahenda
bitewe n'aho duherereye n'uburyo cyangwa se n'ingano y'amazi agomba koherezwa hano n'imiterere y'umurenge wacu wa kamabuye ikibazo cy'amazi rwose ibikorwa remezo byo birimo birahari ariko amazi ni make ubu ni bwana jean marie vianney murenzi uyobora umurenge wa kamabuye mu bugesera agaruka ku buremere bw'ikibazo cy'amazi icyakora kubera ko hari zimwe mu nganda zatangiye kubakwa mu bugesera bataye icyizere barabahumuriza bwana murenzi nanone no kuba byibuze ubu tuyabona rimwe mu cyumweru kabiri mu cyumweru nabyo hari icyo byabagaruriye mu cyizere bacunge bahishiwe ibikorwa remezo birahari mu butaka ikibura ni amazi ahagije kandi amazi nk'inshinge kuri izo nganda zombi zihari zirimo zikorwa rumwe rwanuzuye hakenewe ko amazi akwira mu mirenge nkeka ko mu mezi abiri atatu hari ikizaba cyazamutseho imibare y'ikigo nderabuzima cya kamabuye mu bugesera ku babasha kujya kwivuza igaragaza ko abenshi bafite indwara zishingiye ku mwanda itubwira ko abenshi mu bahatambutse mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda basanze barwaye inzoka yo mu bwoko bwa amibe bwana christophe mukiza ni umuyobozi wungirije w'ikigo nderabuzima cya kamabuye za mibe eh, nizo ziza ku mwanya wa mbere urebye ziba zifite nka mirongo icyenda ku ijana hano laboratori dufite amibe abantu barwaye amibe ni abantu bagera muri mirongo inani na bane abandi barwaye tirikomonasi n'ibarindwi nta zindi nzoka ubona zabonetse muri izo ngizo uko amazi agenda abura niko imibare izamuka iki kibazo cy'amazi adahagije ubundi ya ntayo si umwihariko w'uduce tw'ibyaro no mu mujyi wa kigali mu bice bitandukanye biracyari icyita rusange mu murenge wa kanombe kicukiro naho riracyari ihurizo rikomeye babona amazi mu cyumweru rimwe ijwi rya amerika igera mu kagari ka Nze yasanze abagurisha amazi injerekani ku mafaranga hagati ya magana abiri mirongo itanu na magana atatu uretse ko nabonye ikibazo cy'amazi gikomeye nanjye ubwanjye nayaguraga magana atatu afata umwanzuro ntiwagura igare areba ko nanjye natera imbere ariko ubwo sinjye njyenyine ucuruza amazi ahangaha aya nayo bisaba kuyakorera urugendo abantu bafite amagare niko kazi bakora ushobora guf- kubyuka nka saa kumi cyangwa saa cyenda ukajya gushaka amazi mu mujyi wa kigali Mm.
kubyuka saa cyenda saa kumi ujya gushaka amazi nabyo ntabwo byumvikana nyine uba ugira ngo wigomwe urebe ko ubona amazi n'iwawe aha mu busanza kandi abatabonye amazi meza baracyajya kudaha ibiziba bakabyifashisha mu mirimo itandukanye ahazwi nka nyirakanamba haramira abatari bake kandi n'uyavomye ashobora kuyagurisha atitaye ku kuba yanduye aya mazi muyakoze ikirere
turayatekesha tukanayanywa mubanje guteka se
Aya- abayateka ni bake
muri rusange bagakomeza gusaba ubutegetsi kubagezaho amazi meza bibaye byiza mutuvuganiye baduha amazi tukareka kuvoma kino gishanga wese abategetsi ni ukuvuga ko babiyobewe tubidaha hano tukabasanga aho hakurya batatureba mwagenda rwose mukatubariza ababishinzwe ndetse mukanerekana akababaro twe twabatuye ibi biriho mu gihe icyerekezo makumyabiri makumyabiri u rwanda rwihaye kiteganya ko hagomba kuboneka metero kibi ibihumbi magana atatu mirongo ine ku munsi by'amazi mu mijyi yose aturuka mu nganda zizaba zarubatswe imibare y'umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu yo yagaragazaga ko umujyi wa kigali wonyine ukoresha metero kibi ibihumbi mirongo cyenda ku munsi ni mu gihe ubutegetsi bwavugaga ko hari hakenewe metero kibi ibihumbi ijana na makumyabiri ku munsi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi bibiri na cumi bibiri na cumi na karindwi yateganyaga ko abanyarwanda bagombaga kuba bafite amazi meza kandi ahagije ku mpuzandengo y'ijana ku ijana aho ni naho hari hateganijwe ko umunyamujyi yagomba gukoresha litiro mirongo inani z'amazi ku munsi ayavomye muri metero magana abiri mu gihe umunyacyaro yari bubone litiro makumyabiri azikuye muri metero magana atanu indi mibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ivuga ko mu bihumbi bibiri na cumi abanyarwanda mirongo irindwi na bane ku ijana bagerwagaho n'amazi meza mu gihe imibare iheruka ivuga ko bafite amazi bangana na mirongo inani na gatanu ku ijana gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi bibiri na cumi na karindwi makumyabiri na kane nayo irakomeza kwizeza ko abanyarwanda bazaba bafite amazi meza kandi ahagije ku gipimo cy'ijana ku ijana rubanda bagakomeza kubitega amaso kuva nabyiruka nabyirutse mbona ahariho tuvoma kugeza n'ubu ngubu ntihavoma aho bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
mbere y'uko tubasezera rero eugene mukankusi ongera utunyurire gato mu makuru watugejejeho leta zunze ubumwe za amerika zirizeza ko amasezerano mashya na turukiya aza- azoroshya umwuka mubi akazanagabanya impungenge za ankara mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa siriya nubwo abategetsi muri turukiya bareze ubuyobozi bw'i washington kuba bwarabanje kuyatinza abategetsi b'amerika rero n'abaturukiya bashyize ahagaragara ayo masezerano ejo kuwa gatatu nyuma y'iminsi itatu habaye ibiganiro mu murwa mukuru wa turukiya umukandida uri imbere mu matora ya perezida muri afghanistan yahagaritse ibikorwa byo kwiyamamaza uyu munsi kwa kane impungenge ziriyongera ko amatora ashobora kutazaba ku itariki iteganijwe ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi gutaha kwa cyenda urukiko rukuru muri marawi rwatangiye kumva ikirego cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka kuburizamo amajwi yavuye mu itora rya perezida bavuga ko hari ibitaragenze neza abadepite muri togo igihugu kimaze imyaka mirongo kiyobowe n'umuryango umwe cyakajije itegeko rijyana n'imyigaragambyo inzitizi zashyizweho nyuma y'uko habaye ibiterane byinshi by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu myaka ya bibiri na cumi na karindwi na bibiri na cumi n'umunani hagiye haba ingendo za buri gihe zo kwamagana perezida fore nyasembe wiziritse ku butegetsi urakoze eugene mukankusi kuri ayo makuru dushimire n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bari baduteze amatwi dushimire Fasil Gabehu wa Rori ku bugenzuzi bwayo na Edi Rwema wari yahagarariye kuri mikoro mwari kumwe na Eugenie Mukankusi nanjye Jeffrey Mutagoma twese turavuga tuti muramukana amahoro n'amahirwe